ehe gaju ibi bishyimbo ni wowe ubizamuye pfiriya sha usigaye ufite imbaraga kabisa awe Eh, maze mama yarenze ko mbizana ngo simbishobora none ndamwemeje ubwo se uzamutse kuri iri zuba ucyambaye iri kote koko iyi nangaga ko abantu bambona bagasigara bamvuga ariko se bakuvuga iki hari ikosa wakoze gaju oya sha valanti Mm.
guzi ko basigara bavuga ngo dore wa mwana wameze amabere Ah, ariko gaju sinabigusobanuriye koko kumera amabere ni ibintu bisanzwe ndebera ukuntu icyunzwe cyakurenze pe byihorere sha valanti wowe nuzi ukuntu bimbangamiye ndabizi shagaju nanjye nabinyuzemo ariko ntabwo ugomba guterwa ipfunwe n'impinduka ziba ku mubiri wawe reka imikino ariko valanti nyumva gaju uba utangiye kuba umwangavu ngo umwangavu iyi ni imyaka umuntu agera mu mubiri we ugatangira guhinduka akazana imihango amabere ibintu nk'ibyo ese ibyo bintu wabyihoreye valanti Erega humura gaju impinduka ku mubiri ni ibisanzwe natwe byatubayeho hari n'ibindi bikitubaho maze kandi ikibazo uzajya ugira ujye ungisha inama cyangwa ubaze mama wo kubyihererana ese valanti uzi ko muhe na fisita akambwira ngo yakubuze ngo yambuze iyi yashakiye hehe se ko atampamagaye ngo nimero yawe niriho kandi avuye hano abonye hegetse wagira ngo nta muntu uhari ibawe we telefone yanjye yashizemo umuriro ntabwo yakubwiye icyo yashakiraga oya sha reka noge njye kumureba ariko se ko nsigaye mvuga fisite ugahinduka bimeze bite oya ntacyo sha ntacyo ubu wasanga wenda yashakaga kumbwira ko yemeye kugaruka muri sakwe
tese bo bite se
Imana we shawe urankanze ariko nawe ukangwa Mana n'ubusa we.
shawe
umaze umwanya se hano Yii, nk'iminota cumi n'itanu gutyo tu Ibaze ko turi muri ntabwo.
vakansi sinzajya nkwisurira bihagije ariko se je sinakubwiye ko mama badashaka kumbonana nawe Ah, niba adahari se ngo arambona ubwo se yabibwirwa n'iki sho ubwo uzi ubugambo umuzamu wacu agira ariko ubwo se aramutse abibwiye mama reka wana ntukagire ubwoba ahubwo nk'ikibizo sho oya yeba witonze ubwo se ntabwo ureba abantu abantu si ikibazo kiri he iyo turi kumwe na ba kirezi ko utajya uzana probleme
bariya se ko ari inshuti nyine Mm.
sinshaka ko hari umuntu mbona ndi gusomana n'abahungu ku muhanda akanyitereza mamada
ariko sha kuva wacudika n'abanyacyaro ba kabuto warahindutse kubundi utatinyaga kera byagenze bite
mbabarira sha wowe ntuzi amagambo y'abantu binaha hehe etesi ngaho mpobera basi uzi ukuntu mpobera nkumva ndasaze imitoma yawe ariko nawe rwose Mm. urahumura neza sha ndumva ntakurekura pe reka sha tugende mbere na kirezi badutegereje batubuze
manzi karame mpereza ubwo buroso mbe nsiga ntiruye uyu murego eh, akira mukunagira noneho urwo rwego Eh, unyegekere neza nze kurwuririraho reka mfasha fiston Eh.
nindayiza ndahita nsudira n'uyu mureko wo ku gikoni ariko Nta se kibazo manzi rwose.
Mm. ubu ibi bikoresho byose nzabikenera mani urabivuga se urabizi gusa sinzi neza kuko ntahize Eh.
ariko ntekereza ko bitabura mani birumvikana ntiwakiga mekanike udafite ibikoresho isarubeti iyo nzahita njya kuyidodesha ariko fiston ugomba kugura agafanta kuko ndi kugufasha sibyo yo manzi fisto Yo.
salama bantu banjye salama gigi Yo.
Sha, weho kabisa uyu munsi wakotoye reba isaha uziye ku kazi ni ukuri si valentina se wanshutse ngo mwerekeze kuri fisto kwa kazungu none dore umuswa aho yibereye Eh, valanti bite se ni byiza sha fisito nakubuze
ukuntu yaguhize sha wagira ngo sinzi
reka sha gigi rata fisito We.
waje tukavuganaho gato Eh, sha valanti kabisa nta mwanya pe hari ibintu manzi ari kunyereka genda ariko uvugisha undi mwana mani ibi bikoresho twanabireba nyuma mani.
oya manzi basirire reka imikino dukomeze ariko se fisito wabaye iki basi se wanshakiraga iki kare halo iyo konsensi nturarangiza kuyikoresha kuko niyo ikeneye burya papa valentina ari hejuru y'inzu Iyo mani nyibukije reka rwose, njye nigere mu kazi nanjye ndayikeneye.
valanti reka tuze kuvugana ndangije sibyo
sine karame harya aya mavuta ya gikotoro twarayamaze ngo mpe gaju ndumva hari asigaye muri cya gikarito kiri inyuma mu cyumba ese gaju ntiwakwisiga aya ngaya nayo ko mbona abakobwa bayakunda oya njyewe se njya nyisiga njye kwiye kurebera se papa oyaguma wonse umwana njye kuyizanira gasari iyo afashe ibere ntiwarimukuraho apu kari kunshinga amenyo ndagakubita nikonke neza ehe ubwo se n'ububabara oya si cyane ese gaje uko wakomeje kundeba cyane ndi kwibaza ukuntu abantu bakubona uri konsa si ibisanzwe se abambona nabo ntibigeze konka bakiri abana nyine ni uko abantu bari kuza muri botike ntuhishe ibere ugakomeza ukonsa mbona baguseka
gaju abambona ntibanseka kuko baba bazi ko ndi kugaburira umwana eee mbega Hmm, ikindi amabere ni kimwe mu byerekana ko umukobwa ari makuru nta mpamvu yo kugira isoni rero
byihoreresha Hmm, gaju cyangwa hari ameze sha aha nkabibona n'iryo kote kuri iri zuba nyine nambara iki gikoti kugira ngo abantu batabibona bakanseka gaju ntawaguseka rwose kandi bizwi ko umukobwa uri mu myaka yawe agomba kumera amabere none se wowe uyamera ntabwo wigeze ugira isoni shangewe n'ameze nyashaka ahubwo naterwaga isoni n'ibiheri nabaga mfite mu maso gaju karame y'amavuta ndayabonye sha
yewe ese ni kuri iyi filime irangira erega umenye ko ari serijeyi ahubwo sebera sizikurikira ntayifite shawapi ntabwo zirasohoka Ah.
Ye, yarasohotse yose Reka.
Eh, ndazifite kuko se yewe uzi ko nari nibagiwe iki se iki se tese ngomba gutaha mama akansanga mu rugo ubu agiye kuza umva kurya kandi umva ni ukuri oya kw'imana tese mu- wibuke ko ari wowe wazanye gahunda zo gusurana Si ibyo se.
kureba na muvi shanda bizi bera Iki se?
none ariko ni ukuri munyihanganire si byo Ah, tesi tesi tesi usigaye warabaye umupipo kabisa uratubihiriza pe oya shawe.
ni mu mwumvi tese Tumwumve reka iki se ngufungurire nawe?
ku irembo rati ingorane ariko ubundi niwe ugaburira mama wawe si ibyo se oya sha tuba tugomba kujyana ku meza basi nimbona akanya ndabacaho ku mugoroba tujye i umva nyamirambo kandi jay bayi bella see you saa nyine ubwo saa kumi n'ubu utaraza turaza kukureba oya oya oya ndaza kuba naje gusa muramutse muje mubanze mumamagare mbasange ku irembo kire tugende
ese tese karame koko buriya uraza kugaruka cyangwa uratubeshya sha shakira biraterwa n'uko mama aba ahari cyangwa adahari none se tese Mm.
ko mama watumenyereye kuki numva uhangayitse cyane
kiremwe nta kibazo ikibazo ni jay mama ngo ntashaka kongera kumwumva maze yambuje n'ukundana nawe yawe shaje nabyumva biramubabaza uramenye simbwiye ngo ujye kubimubwira aha uranyumva nibaza ko bizagera ubu bigakemuka
reka rero tubazamurire akaririmbo mwese mukurikira radiyo gare kabuto abatega bageze aha rutoki n'ahandi kabashimishe
ese pazo kuba wuriwe wamamaza umuhogo ntuba wumye shaka urabivuga urabizi mwana ni gusa icyiza nuko ari jobu nishimira nyine tu cyakora ibiruhuko bizajya kurangira umaze kuyakorera byahatari Eh, urasi valentina ni valanti valanti bite sha uzi ko tudaherukana sha ni byiza mwebwe se nshana isope ani waje guhaha ariko se ko mbona utishimye bite yegora sha ni fisto nyine fisto habaho iki se
umuntu ashaka mbure ninjya kumubaza icyo yashakiraga nca amazi mu bantu ngo nta mwanya muraseka iki se ariko valentine rwose yego ko nari nzi ko fisto se yitonda kandi muri n'inshuti ntanjye nyoda ibyo rwose fisto ntiyabikora wasanga hari ibyo yari ahugiyemo nyamara da ese ubundi valentine wamushakiraga iki nyine uko yari yaje mu rugo ashaka naketse ko yari aje kumbwira ibyo kugaruka muri sakwe ngo tubiganireho
ariko se valanti ko saa ko ari iyacu twese kuki ujya kumuganiriza ibyo kuva ku muri saa kumi yegora n'imwe?
ko abagabo bagiye ntabirukankaho kuriya yego mukaba uri igitangaza ahubwo aha basi ibyo reka tubireke ahubwo pazo ejo navuganye na tesi ngo aragusuhuza yewe uravugisha ukuri Eh.
utambye ngo nanjye muvugishe we Sha, ngaho mani meze nzajye mwivugishiriza mwana sibyo umva ye zabanza mubaze da sinaguha nimero ye atabizi
niko tesi karame mama ko mbona uri kuri telefone iyo televiziyo wayizimije betse iyi ndirimbo irangire
aba bashyitsi se ndi kumva badusuye batatubwiye nibandera eh ese ni mwebwe kire amakuru bella ni meza mama tesi eh uyu muhungu wese ninde ko ntamumenye uyu ni jay nawe ni inshuti yacu eh ese uyu niwe jay numvise yego mama ni njyewe yewe ubu se ndabigira nte ko tesa adaharira hari aho nari namutumye ariko naza ndamubwira ko mwaje kumureba eee ntakundi reka tube tugiye ariko ubwo naza uramutubwirira eee ngaho bayi mwirirwe Yego, bye. Yego, murakoze
mama ngo simare niko tesi burya uriya niwe jeyi n'ibipantaro bicikacitse ese buriya mwamenyaniye hehe mama no nkuya nsobanurira ni gute aza no mu rugo rwanjye mufitanye gahunda ki mama ni ukwina naramubujije kuza hano hanyuma se bakaba baje hano kuhakora iki ntibambeshye ko mutagikururana tesi mama basi mbabarira tesi mbabajwe n'ubuzima bwawe n'aka gakungu n'abahungu bariya bakobwa bazagushora mu bintu bibi oya mama bakirezi ni inshuti zanjye kandi nawe usanzwe ubazi no kuva kera inshuti zawe ndazumva tesi icyo ntumva n'uriya muhungu
ariko mama nawe ni umwana mwiza ni ukuri uriya muhungu umeze kuriya ntabwo mwizeye buriya kwihereranya nta bintu biba kwigisha ntabyo ubu ntarakubwira ngo umusome tesi eh kuceceka se uriya muhungu simushaka urabyumva kandi ugomba umucikeho
fisito Oui.
valentine namubwiye araje ba wicaye hano Eh, urakoze gaju yandakariye simbizi hari icyo wamutwaye se sha nyine urebye eh, valanti bite se gaju karamye ugiye mu nzu urashaka iki fisito valanti ndabizi wandakariye narinje kugusaba imbabazi ngo karuje kundeba nakubwiye nabi ngo uce amazi rwose ndakwinginze mbabarira pe Hmm. ubundi se kuki usigaye unca amazi fisito hari icyo nagutwaye ntacyo pe nuko nabonaga papa wawe ahari kandi nyine n'amastress yo kuzajya kwiga imyuga gute se fisito nyine urabona ngiye gutangira ishuri cyagiye manzi yanyerekaga ibikoresho ngo nzajye kubigura ikindi mfite ubwoba bw'uko nzatsindwa eee oya sha uri umuhanga nta kuntu watsindwa pe kandi nawe urabizi sha sinzi pe kandi urabizi ko mu rugo nawe mba ngomba kubafasha ntabwo binyoroheye ni nayo mpamvu navuye muri sago yo sori sha nanjye nakomeje guhatiriza rwose umbabarire ni ukuri nta kibazo valanti ninzajya mbona akanya nzajya nza mbarewe muri repetisiyo ntiwumva se valanti Fiston.
ok Eh.
ngaho banza uvuge nta kibazo nyine Mm.
waretse nkazaguherekeza kugura ibikoresho byo ku ishuri ntiwumva se nta kibazo rwose valanti reka mbe ngucitse ntahe dore akazuba karenze sawa sha fisito tuzasubira
tesi Oui.
sha twakubuza iwanyu ariko ngo bari bagutumye aha sha nabimenye mama mbwiye ko nkiriye amasede yanyu kandi mumbabarire kuba nabatengushye pe ariko rero sha, nabonye mama wawe ntazi ubundi anzihe ngo tesi ntumbwire wabwiye mama ko jerishere wawe
tante se siwe wandaburije je ntiwibuka rata cya gihe cya fesitivali Ah, sha, nta kundi ahubwo hari umujama ngiye kureba gusa tesi wibuke ko mfite ikirori purize mbabarira ntuzaba ndashaka ko tuzishimana pe sibyo sabaye
mu kirori rero ni ukuzaza twatsabye ari sho ari sho kabisa gusa tesi ndabona utishimye
sha ngewe ndabona iriya pati ntazayizamo pe Ngo iki? kubera iki se
ni gute je yakora pati ntuyizemo tesi si ibyo da sha nimwivugire kare muze mu rugo se sinari mpari Eh, eh. Eka, wari uhari?
Yee, mama se ntiyanze ko mwinjira kubera ko mwari muri kumwe na jay Yego Yagenda. ko.
ibaze ko yanambwiye ko ngomba kurekana na jay ubwo urumva nabigenza nti what yewe we ehe tesi ko numva mama watoroshye ntabyo muzi sha kandi njye rwose sinshaka gutandukana na jay ni ukuri pe ndamukunda nimungire inama rwose ariko ubundi tesi ni ngombwa ko ibintu byawe byose mama wawe agomba kubimenya mukundane ariko wiyaranje mama wawe ntazabibona Ah, ariko bera genda umva tesi yabyitondamo mama wabimenye ko bishobora kuba bibi kurushaho Mm. ku buryo na peti yagiye atazayizamo tesi ntabwo uzaza